turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba n'amakuru jewe diana ni naho azongeye gushikiriza ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya amerika ikigo c'u rwanda kijejwe ivy'intwaro cemeza ko hari uburere butatu bw'umurwa mukuru w'ico gihugu kigali bwugarijwe n'ikibazo cyo kuzingama mu bana zimwe mu mvo ziriko zitera iki kibazo harimwo abavyeyi badahurumbira ibigo bijejwe kugaburira neza abana cyane cyane abazunguzayi umuzunguzayi ntashobora kwishishura umwana we ngo abe yamusiga mu irerero kubera ko abavuga ati ndagenda hari igihe ntari bugaruke
madama nimugire chantal ni umujenama mu vy'amagara y'abantu mu gisagara ca kigali mu rwanda intambara hagati y'abarwanyi ba M23 nabo mu murwi wa wazalandu irabandanya umurwi wa wazalandu wigaruriye igisagara ca Kichanga kiri muri territoire ya Masisi umumenyeshamakuru wo muri irani narge muhamadi akaba n'uwuharanira agateka kazina muntu niwe yegukanye agashimwe k'amahoro kitiriwe nobel dusubiye ku mugabane wa afurika perezida wa cote d'ivoire alassane ouattara yakuye abagize leta yiwe bose muri bo harimo umushikiranganji wa mbere ano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo tubabwire ido n'ido y'ayo makuru yose duce ku masonga reka amakuru yacu no mugoroba tuyahera muri leta zunze ubumwe za amerika igihugu congereje ikiringo co kutirukana abanyakamerune bari ku butaka bwayo kugera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu nta munyakamerune n'umwe amerika izotahukana ku nguvu ejo ni mukankusi aduha ibindi kuri no nkuru impamvu amerika itanga n'ubushyamirane bukoreshwamo intwaro n'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu muri icyo gihugu kugumishaho icyemezo cyo kurengera abanyakameruni muri porogaramu yitwa temporary protected status cyangwa tps mu magambo ahinnye byongereweho amezi cumi n'umunani guhera ku itariki ya munani y'ukwezi kwa cumi n'abiri kuzageza ku ya karindwi y'ukwezi kwa gatandatu muri bibiri na makumyabiri na gatanu byatangajwe na deparitoma ishinzwe umutekano w'igihugu yongeyeho ko ibi bishobora gutuma abanyeshuri bafite ubwenegihugu bwa kameruni babona impushya zo gushaka akazi kongera igihe cy'iyi tps biraha amahirwe abantu ibihumbi bibiri na mirongo cyenda ubu bari muri iyi porogaramu yo kuzaguma muri amerika kugeza muri bibiri na makumyabiri na gatanu n'abandi banyakameruni babarirwa mu bihumbi birindwi na magana cyenda bemerewe gusaba iyi sitati muri deparitoma ishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu y'amerika abanyakameruni babonye iyo sitati ya tps mu mwaka ushize iha uburenganzira abimukira badashobora gusubira mu bihugu byabo bitewe n'ibibazo by'umutekano muke mu buryo budasanzwe bwo kuguma muri amerika no gukora abashaka kwitandukanya bo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa kameruni batangiye urugamba kuri guverinoma yiganjemo abavuga ururimi rw'igifaransa kuva muri bibiri na cumi na karindwi barashaka leta yabo bita ambazonia abantu barenga ibihumbi bitandatu barishwe mu ntara za kameruni zivugwamo icyongereza kuva ubwo bushyamirane butangiye umutwe wa boko haramu nawo ufite inyeshyamba zogogoje ako karere ejo ni mukankusi urakoze tuve ngaho rero muri cameroon tuja muri cote d'ivoire aho perezida w'ico gihugu alassane ouattara yakomboye umushikiranganji wa mbere mu mabanga yiwe ouattara yongeye akuraho abagize leta yiwe bose ejo ni yabahoye iki umunyamabanga mukuru muri perezidanse abdurahman sisi wabitangaje uyu munsi kuwa gatanu ntiyatanze impamvu z'izo mpinduka zitari zitezwe sise yagize ati perezida yashimye minisitiri w'intebe patrick ashi n'abari bagize guverinoma bose ku bwitange bwabo mu gukorera igihugu muri iyi myaka ishize abo bayobozi bazakomeza imirimo by'agateganyo kuzageza hashyizweho minisitiri w'intebe mushya na guverinoma ni ibisanzwe ko abaperezida muri cote d'ivoire bahindura ibintu mu buryo butunguranye mu birebana na guverinoma zabo patrick ashi yashyize ku meza y'ibiganiro ibijyanye n'isezera rye ku mirimo na guverinoma ye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize nyuma y'uko watara yari amaze gutangaza imigambi yo gukuraho za minisiteri zimwe no kugabanya umubare w'abagize guverinoma minisitiri w'intebe yaje gusubizwa mu mwanya we icyumweru kimwe nyuma yaho cote d'ivoire izakoresha itora rya perezida mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu arasana watara wongeye gutorwa muri bibiri na makumyabiri ntabwo yari yatangaza niba azongera kwiyamamariza uwo mwanya
hejuru ry'amerika turacabandanya n'amakuru y'irya n'ino ku isi turacari ku mugabane wa afurika ingabo amajana ane z'ubufaransa ziri mu gisagara ca walam kiri mu bumanuko bushira uburengero bwa niger nizo zizotangura gutahuka vuba vyatangajwe n'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa niger turacari kumwe na mugenzi wacu hejuru ni mukankusi ni igikorwa gikomye mu nkokora uruhare rw'ubufaransa bwavugaga rikijyana mu karere ka saheli kibasiwe n'imirwano gukura abasirikare b'ubufaransa muri nigeri nicyo kintu cy'ibanze cyasabwe n'abasirikare bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi ubufaransa bwabanje kugononwa bwanga kwemera agatsiko k'abasirikare kahiritse ubutegetsi ariko mu kwezi gushize perezida emmanuel macron yafashe icyemezo cyo guhagarika ubufatanye mu bya gisirikare na nigeri no gukurayo abasirikare b'igihugu cye igihumbi na magana atanu ibi birasiga icyuho mu bikorwa by'uburengerazuba bw'isi birwanya inyeshyamba umujyi wa Walam niwo uri ku isonga mwifite ibibazo by'umutekano muke muri Nigeri kandi urimo abantu ibihumbi n'ibihumbi bateshejwe ibyabo baturutse mu midugudu iwuzengurutse nyuma y'imyaka haba ibitero by'imitwe yitwaje intwaro mu itangazo ryasomewe kuri radiyo y'igihugu ubuyobozi bwa Nigeri bwavuze ko abasirikare magana ane b'ubufaransa i Walam bazaba aba mbere mu guhambira bakagenda abo bayobozi banavuze ko ikigo cy'ingabo zirwanira mu kirere kiri mu murwa mukuru Niamey aho abasirikare b'ubufaransa bari bakambitse gishobora gusenywa mbere y'impera z'umwaka ubufaransa h'ejo kuwa kane bwavuze ko gukura ingabo muri nigeri byagombaga gutangira muri iki cyumweru igikorwa kikaba cyashojwe mbere y'impera z'umwaka ariko ntibwatanze ibindi bisobanuro ntacyo ubufaransa bwavuze nk'igihugu cyagiye gitakaza ijambo muri iyi myaka itatu ishize mu bihugu cyakoroneje aho cyavugaga rikijyana ibyo bihugu ni mali burkina faso na nigeri byatakaje umubano n'ubufaransa uko byagiye birushaho kutabwiyumvamo
ejo ni mukankusi urakoze mu kanya turababwira iby'intambara hagati y'umugwi wa M23 na wa Zalendo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko imbere yaho tubanze tuje muri Uganda habajejwe umutekano bataye muri yompi abantu mirongo ine mu bikorwa bifatwa nk'uruhigi rw'abashigikiye Bobi Wine uwo munyepolitiki Bobi Wine atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda kuva ejo kuwa kane apfungishijwe icamaso mu rugo iwe ejo ni ni ifungwa leta zunze ubumwe za amerika zavuze ko rigaragaza ko demokarasi itifashe neza mu gihugu cyo mu burasirazuba bwa afurika abo mirongo ine bafungiye mu murwa mukuru kampala n'ahandi ni mu gihe abategetsi baburijemo imigambi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavugaga ko bafite yo gukoresha urugendo rwa miliyoni y'abantu ejo kuwa kane urwo rugendo rwagombaga gutangirira ku kibuga cy'indege cya antebe mu majyepfo y'umurwa mukuru aho robert kiaguranye uzwi cyane nka bobi wine yururukiye avuye mu rugendo mu mahanga bobi wine yahise ashyirwa mu modoka hajyanwa iwe aho yavuze ko afungishijwe ijisho polisi yataye muri yombi mirongo ine bakekwa harimo umunyamategeko ku kiswe gushishikariza urugomo nk'uko byavuzwe mu itangazo rya polisi kuri wa gatanu iryo tangazo ryakomeje rivuga ko abo bakekwa bazashinjwa mu rukiko mu gihe operasiyo ikomeje bobi wine mu butumwa yashyize kuri x yavuze ko abayoboke amagana barimo n'abayobozi mu ishyaka rye national unity platform bafunze mu mpande zose z'igihugu kandi asaba ko barekurwa
reka nshimire mugenzi wanje ejo ni mukankusi kuri aya makuru hirya nino ku isi yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza iyo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu vy'umutekano wa Kongo abarwanyi ba M23 babandanya gutana mu mitwe nabo mu murwi wa Wazalendu ku mutaga uno musi wa gatanu murwi wa Wazalendu wigaruriye igisagara ca Kichanga kiri muri territoire ya Masisi ico gisagara gifatwa nk'igikomeye kuri M23 Jimmy Shukrani bakomera yadukurikiraniye ivyino nkuru amakuru ijwi ry'amerika ryacukumbuye ni uko umujyi wa kicanga wafashwe nyuma y'imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba wazalendu na makumyabiri na gatatu kuva mu masaha ya mu gitondo kicanga ni amwe mu masantere akomeye yagize teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru ni agace gakora kuri teritwari ebyiri ni ukuvugira rucuru n'iya masisi kicanga yafashwe na makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa cumi n'umwe umwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri amakuru dukura muri ako gace yemeza neza ko hari habanje kubaho imirwano mu duce tundi turi mu nkengero za kicanga nka rujebeshi na burungu ibyifatwa ry'uyu mujyi byemejwe na tobiracyo tobika hangu umuyobozi uhagarariye sosiyete sivile muri iyo shiferi ya bashari mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'amerika kuri telefoni umujyi wa gisagara cy'icanga muri aya masaha ya saa saba n'iminota makumyabiri hejuru gutyo niho umujyi wa kicanga winjiyemo abazalendu uwo mujyi wose wa kicanga bakaba bari kuwutemberamo kuri uyu mwanya ahantu M23 n'abazalendu aho imirwano yabyutse ibera ni muri ahitwa Tebero na hariya Ishangi nubwo abazalendu bafashe umujyi wa kicanga habayeho icyobo cyinshi mu baturage ni ikibazo twabajije Tobiracyo Tobika Hangu guhera ejo abaturage bagiye bata ibyabo bamwe berekeje muri kicanga abandi berekeza muri za nyamitabo hepfo abantu barenga ibihumbi mirongo itanu bamaze guta ibyabo ijwi rya amerika ryavuganye na bwana serafin sabimana umuvugizi wa wazalendu mu teritwari ya masisi uhereye saa sita y'aya manywa yo ku tariki itandatu niho twinjiye mu mudugudu wa kicanga bisobanurwa intsinzi ya mbere nubwo twe bitatunejeje kuko umugambi ntabwo ari uwo kugarura gusa kicanga cyangwa se kirorerwa na nturo ahubwo umugambi ni uwo gukomeza uretse kicanga babashije kwigarurira uduce twa nturo na kirorirwe aha naho ni mu gurupema y'abashari kaembe muri iyo mirwano abaturage ndetse n'abayobozi b'amoko atandukanye aturiye ako gace bashinja wazalendu gutwika amazu yabo mu gace ka nturo gusa wazalendu irabihakana uyu ni umuvugizi wayo muri masisi serafin sabi umwanzi iyo yakubiswe ayo ni amatakirangoyi aba agenda akoresha ariko twebwe urazi ko turi abasangwabutaka kandi ntabwo twatwikira abandi basangwabutaka bagenzi bacu ariko emuventura we yashatse kubona itirife no kugira ngo abe yakwerekana ibyo yakwereka amahanga ndetse n'abakongomani muri rusange avuga ko ari twe twayatwitse ariko ntabwo twatwikira bagenzi bacu kubera umutekano muke urangwa muri ako gace kaberemo imirwano ijwi rya amerika ntitwabashije kuhigerera ngo twihere amaso kandi tuvugane n'abahatuye ku kibazo cy'ayo mazu yatwitswe kuri uyu munsi urusaku rw'imbunda rwumvikanye kandi mu gace ka kibumba mu teritwari ya nyiragongo amakuru dukura ku buyobozi bw'ingabo za kongo fardc atubwira ko wazalendu ziri muri nyiragongo zatanaga mu mitwe na emu makumyabiri na gatatu itangazo ryasomewe na koloneli njike kayiko guillaume umuvugizi wa frdc mu ntara kivu ya ruguru ryemeza ko emu makumyabiri na gatatu yateye ibisasu bibiri mu birindiro by'ingabo z'igihugu kandi ko ari ubushotoranyi
RDF.
abarwanyi ba makumyabiri na gatatu bamaze gutera ibisasu bibiri muri pozisiyo za FRDC ziri ahitwa muri Kibumba ibi rero bigaragaza ubushotoranyi FRDC iramenyesha abantu bose ko izirwanaho igihe ubushotoranyi bukomeje ku ruhande rwayo M makumyabiri na gatatu ihakana yihanikira ibyo ishinjwa na FRDC Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M makumyabiri na gatatu leta ya kongo igomba gukora ibintu kinyamwuga ubu ngubu bica abaturage bakabesha ko ari M23 ibica cyangwa se bakabesha ko twebwe turwana na wazalendu M23 ntabwo irwana na wazalendu ahubwo turwana na FRDC ahubwo ibyo bahoza mu kanwa ni ukuvuga ngo abaturanyi barabatera abaturanyi barabatera umunsi ku wundi oya rwose umuturanyi nta kibazo afite uduce turimo kuberamo imirwano tuyobowe n'ingabo za yase zaje kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo muri teritwari ya Masisi hayobowe n'izo mu gihugu cy'u Burundi muri Nyiragongo hakayoborwa n'iza Kenya naho muri teritwari ya Rucuru hakaba hayobowe n'izo mu gihugu cya Uganda Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma Jimmy Shukrani urakoze hagati aho abanyekongo bagera ku majana atatu nibo bamaze kumenyekana ko bahungiye iyo ngwano ya M23 na Wazalando mu gihugu cy'u Rwanda mu makuru yacu y'ejo ku mugoroba tuzobabwira uko impunzi zahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Nkamira iherereye mu karere ka Rubavu zimerewe mu kurindira iyo nkuru tubemereye ejo mushobora kuturungikira ubutumwa bwanyu kuco mwibaza kucuka kiri muri Kongo muceje kuri Facebook yacu ariyo VOA radiyo yacu mu kanya duca tuja mu rwanda mu rwanda nari nabice ku masonga nkitangura no makuru ibiharuro bishasha biva muri leta byerekana ko ku rwego rw'igihugu abana bagera ku bice mirongo itatu na bitatu ku ijana by'abo u rwanda rufise bafise ikibazo co kuzingama ku munsi wahariwe gufungura neza ikigo c'igihugu mu rwanda kijejwe imiyoborere cashize ahabona ubushakashatsi bwerekana ko umugambi wo gufungura neza ku bana bose ukiri uh, utariko urakora neza ibindi kuri no nkuru na somta kaboyi i kigali mu rwanda ku munsi nyirizina ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb cyasohoye ubushakashatsi bugaragaza uko ibyo bigo bikora hirya no hino mu gihugu umwihariko wo mu mujyi wa kigali ugaragaza ko mu karere ka kicukiro ariho honyine abana bagwingira bagenda bagabanuka ko bari kuri cumi na rimwe ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri naho mu karere ka gasabo hakahagaragara abana bangana na makumyabiri na batatu ku ijana bagwingiye felicien usengumukiza ukuriye ishami ry'ubushakashatsi muri rgb yagaragaje ko abana bari munsi y'imyaka itanu bakigwingira muri uyu mujyi rero mu mujyi wa kigali uturere twose uko ari dutatu nta na kamwe kageze kuri mirongo irindwi ku bijyanye n'imirire iyo tuvuze imirire bikita bijyana rero ni ukugwingira kw'abana nk'uko mubireba mu turere dutatu tugize umujyi wa kigali harimo indwi ishimije kuko buri iyo murebye mu tundi turere tw'igihugu turi hejuru hari n'utundi hejuru ya mirongo itanu ku ijana ni ikibazo gikomeye cyane muri kigali ntabwo bikabije ugereranyije n'utundi turere ariko nko muri gasabo gusubira inyuma byo ni ikintu kidasubizwa kuko twagombye gukora tuzamukaho kugira ngo ku bijyanye no kugabanya kuvugira kw'abana byose bibe byasubizwa abana bagana ibigo mbonezamikurire bahabwa indyo yuzuye bakigishwa gukina ndetse n'andi masomo agendanye n'icyiciro bagezemo umujyi wa kigali washyizeho umwihariko wo gushyiraho ikigo mbonezamikurire mu nyubako z'uyu mujyi bigafasha ababyeyi bagakorera kwita ku bana babo no kubonsa ku masaha madamu vivete banamwana n'umukozi w'umujyi wa kigali akaba afite umwana urererwa mu mujyi wa kigali twagize amahirwe ndabivuga nk'umubyeyi w'umudamu umwana tuzamwonsa amezi atandatu ayo mezi atandatu numva ko ari nk'impamba y'ubuzima mu gihe kiri imbere iyo hataza kuba hari isidi ntabwo nari kubigeraho aha rero ndagaruka no ku kindi kijyanye n'amasaha yo konsa amasaha yo konsa umubyeyi hano aba afite amahirwe byibura ugereranyije n'amasaha y'akazi umubyeyi ataha yonkeje nk'inshuro enye eshanu ku munsi nubwo leta y'u rwanda yashyizeho ibigo bishinzwe imbonezamikurire y'abana bato ababyeyi badafite amikoro ahagije ntibabasha kubyitabira aba ni bamwe usanga batanagira abo basigira abana bagahitamo kugendana nabo aho bagiye hose madamu nimugire chantal umujyanama w'ubuzima atuye mu kagari ka nyabugogo mu mujyi wa kigali cyane cyane abazunguzayi umuzunguzayi ntashobora kwishishura umwana we ngo abe yamusiga mu irerero kubera ko abavuga ati ndagenda hari igihe ntari bugaruke ugasanga harimo imbogamizi akamuheka w'imyaka nk'ibiri n'igice cyangwa itatu akajya agumya akamuheka akamujyana abateganya ko hari igihe bari bumufata akagenda wenyine umwana agasigara ku musozi hari abandi babyeyi bavuganye n'ijwi rya amerika bakorera isuku mu mujyi wa kigali bagaragaza ko bazi neza akamaro k'ibi bigo mbonezamikurire gusa ko batabasha kubireresherezamo natangiye kugakora aka kazi ibirayi bigura ikiro kibirayi kigura mirongo inani n'atanu umuceri kiro ari abiri n'itanu ariko wumve ngo umuceri ugeze ku cyarindwi cy'umunani bibiri ariko ndacyari kuri wa mushahara kumva ko nta n'iterambere ubu muri make ntese ntaruzana ntese narujyana he yamuzana atese n'isukari n'iri kuvamo n'inzu z'abandi umuntu aba yishyura nabyo ntugora twuguruka iyo ndebye nta terambere duteze muri uru rwanda kuko umushahara ntabwo yongera kugeza ubu amafaranga asabwa muri ibyo bigo mbonezamikurire ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi bitanu mu gihembwe umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imiyoborere myiza urujeni martine yagaragaje ko ababyeyi ari bo bagira uruhare mu bigo bifasha abana b'abakozi ibisobanuro byatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gahunda mbonezamikurire y'abana bato igaragaza ko imyaka itandatu ya mbere y'ubuzima bw'umwana ari ingenzi mu mikurire y'ubuzima bwe bwose ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bwonko n'imikurire bwerekana ko mirongo inani ku ijana by'ubwonko bw'umwana bukura mu myaka itatu ya mbere bugakura ku kigero cya mirongo icyenda ku ijana mu myaka itanu ya mbere iki kigo kigaragaza ko kwita ku burere bw'umwana uri munsi y'imyaka itanu bigabanya igwingira rye imibare iheruka gushyirwa ahagaragara na leta y'u rwanda yerekana ko ku rwego rw'igihugu abana mirongo itatu na batatu ku ijana bafite ikibazo cy'igwingira leta y'u rwanda yihaye intego y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane uzarangira bageze byibura kuri cumi n'icyenda ku ijana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangekazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Gloria.
kombo taxi ku ijwi rya amerika n'iminsi yose ya gatandatu ni ya mungu mu kiganiro rero kigira mirongo umunani na gatatu co kuri uno wa gatandatu no kuwa mungu abanyagihugu bo mu muhumuro babujije abo muri rusange kwinjira ku butaka bwabo ukubabuza byasa nko kubihora kuko ngo nabo nyene bari bababujije kwinjira iwabo bagiye kwicuza basanze mu bo babujije kwinjira ku butaka bwa muhumuro harimwo uwahora aronsa imfungurwa zitandukanye umunyagihugu yari mu bategetsi bo muri muhumuro ako gakino rero turabatumiye kuzogakurikira kuwa gatandatu no kwa mungu ni ikiganiro kombo taxi mutegurirwa na la benevolencia mu kanya turaca tubandanya amakuru yacu ariko tubanze tubire amate gato ejo rya amerika umunya-irani narge muhammadi aharanira agateka kazina muntu niwe yegukanye agashimwe kitiriwe nobel mu gisata c'amahoro n'agashimwe yegukanye ari mu mvuto abatanga aka gashimwe bavuze ko agahawe mu kuzirikana ukutarambirwa kwiwe mu guharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu na demokarasi ndetse no kurwanya igihano c'urupfu muri irani temisokle mutijima aratubwira ibindi kuri ino mpirimbanyi no kuri ino nkuru muhamadi w'imyaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko yakomeje ibikorwa bye byo guhirimbanira uburenganzira kabone n'ubwo yagiye afungwa kenshi n'abategetsi ba irani ndetse akamara imyaka myinshi muri gereza bibaye ku nshuro ya gatanu igihembo cyitiriwe nobel cy'uharaniye amahoro gihawe umuntu ufunze mu mateka y'imyaka irenga ijana na makumyabiri kimaze gitangwa Berit Rees Anderson umuyobozi wa komite ishinzwe itangwa ry'ibihembo byitiriwe Nobel ubwo yatangarizaga uwegukanye igihembo iyo siro muri Noruveje yagize ati iki gihembo mbere na mbere ni icyo gushimira akazi k'ingenzi cyane kakozwe n'uyu muryango hamwe n'umuyobozi wawo udashidikanywaho Narges Muhammadi Madamu Rees Anderson yavuze ko komite yizeye ko ubu ari uburyo bwo gutera uyu muryango umurava ngo ukomeze akazi kawo mu buryo ubona bukwiye yanahamagariye irani kurekura muhamadi mbere y'itangwa ry'iki gihembo ku itariki ya cumi y'ukwa cumi n'abiri hafi ubuzima bwa muhamadi bwose irani yagenderaga ku butegetsi bushingiye ku idini bw'abashiyite bukuriwe n'umutegetsi w'ikirenga w'igihugu mu gihe abagore bemerewe kujya mu mirimo mu buyobozi bw'amashuri ndetse bakaba banahabwa imyanya mu nzego za leta ubuzima bwabo buracyagenzurwa cyane bikabije amategeko ategeka abagore bose kwambara umwitandiro utwikira umutwe uzwi nka hijabu mu rwego rwo guhisha imisatsi yabo nk'ikimenyetso cyo kugandukira imana irani n'umuturanyi wayo afuganistani nibyo bihugu byonyine ibi byabigize itegeko mu nyandiko yoherereje ikinyamakuru the new york times muhamadi yagize ati gushyigikirwa ku isi no gushimira ubuvugizi nkora ku burenganzira bwa muntu bituma ndushaho kumva niyemeje kubikomeza nkarushaho kwiyumvamo izo nshingano nkarushaho gushishikara kandi binyongerera icyizere yongeyeho ko yizeye ko iki gihembo kiza kongerera imbaraga abanyayirani bigaragambya basaba impinduka bakarushaho kubikora neza ati intsinzi iri bugufi madamu Rees Anderson yavuze ko Muhamadi amaze gufungwa inshuro cumi n'eshatu ndetse agakatirwa inshuro eshanu muri izo yose hamwe amaze gukatirwa imyaka mirongo itatu n'umwe y'igifungo ifungwa riheruka rya muhamadi ryatangiye ubwo yafungwaga mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe nyuma yo kwitabira imihango yo gushyingura umuntu wiciwe mu myigaragambyo yaturutse ku izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli afungiye muri gereza ya ivini prison y'i teherani izwiho kuba mbi cyane mu bayifungirwamo haba harimo abakekwaho ko hari ibyo baba bakorana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi hamwe n'imfungwa za politiki ihohoterwa ry'abagore mu magereza ryaba iryo ku mubiri n'irishingiye ku gitsina ikintu muhamadi yarwanyije yaba ari hanze ndetse anafunze na n'ubu riracyari icyorezo narges muhamadi abaye umugore wa cumi n'icyenda utsindiye igihembo cyitiriwe nobel cy'uharaniye amahoro akaba n'umunyayirani wa kabiri nyuma ya shirine badi impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yagitsindiye mu bihumbi bibiri na gatatu umwaka ushize alesi biariyaski impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu y'umunyabiyorurusiya niwe wari watsindiye iki gihembo nawe yagitsindiye ari muri gereza kandi na n'ubu aracyafunzwe muhamadi yari muri gereza ubwo habaga imyigaragambyo ikomeye iheruka muri irani yari itewe n'urupfu rwa mahusa amini wiciwe muri kasho ya polisi iyi niyo myigaragambyo yateje ibibazo bikomeye mu mateka y'ubutegetsi bw'idini bwa irani abantu barenga magana atanu biciwe mu mikwabu y'inzego zishinzwe umutekano mu gihe abagera ku bihumbi makumyabiri na bibiri batawe muri yombi icyo gihe aho yari muri gereza muhamad yanditse inkuru y'igitekerezo yatambutse mu kinyamakuru the new york times yagize ati icyo leta ishobora kuba idasobanukiwe ni uko uko badufunga ku bwinshi ari nako turushaho kugira imbaraga mbere y'uko afungwa narges mohamadi yari umuyobozi wungirije w'umuryango defenders of human rights center wahagaritswe muri irani ebadi usanzwe ari inshuti ye ya hafi niwe washinze uyu muryango igihembo cyitiriwe nobel cy'uharaniye amahoro kijyana n'ishimwe ringana na miliyoni cumi n'imwe z'amasuwede ajya kungana na miliyoni imwe y'amadolari y'amerika ugitsindiye kandi ahabwa umudari w'izahabu ya kara cumi n'umunani ndetse n'impamyabushobozi igihembo cyitiriwe nobel cy'uwaharaniye amahoro cyatangajwe kuri uyu wa gatanu cyari icya gatanu gitangajwe mu by'uyu mwaka itangazwa ry'abatsindiye ibihembo byitiriwe nobel by'uyu mwaka rizasozwa ku wa mbere utaha hatangazwa uwatsindiye icyo mu cyiciro cy'ubukungu
temistokle mutijima urakoze hambavu rero yo guharanira agateka ka zina muntu madama narje muhamadi ni umumenyesha makuru mu itangazo ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe reporte sans frontiere ryasohoye ryavuze ko ryishimye cyane rikishimira agashimwe uwo mupfasoni w'abana babiri yaronse iryo shirahamwe rsf mu mpfunyapfunyo ryizeye ko agashimwe madama muhamadi yaronse kazokotsa igitutu ubutegetsi bwa irani bugashobora kumurekura mu bandi bamaze guhabwa ubushimwe muri ino ndwi harimo uwitwa john fosse wo muri norvege yahawe agashimwe ku bwanditsi n'inkinamico madamu anne luriye nawe afatikanije n'abandi bagabo babiri ahabwa agashimwe mu co bita fizike mu rurimi rw'igifaransa ibyaranze amateka yabo bose bamaze kunonswa ubushimwe bwitiriwe nobel mushobora kubisanga kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu abakunzi b'inkino muramenyereye ko aka kazi kikabamenyesha ko tugeze kubabwira amakuru y'imikino na siporo no musi ku wa gatanu umunyesha amakuru wacu jean claude munyandinda atubwira muri make ivyo adutegekananije mu mpera zino ndwi imikino itegekanije mu gihugu c'u rwanda jean claude munyandinda duga ku vyo aduteguriye tubwire mu mupira w'amaguru nyuma y'uko amakipe abiri yari ahagarariye u rwanda mu marushanwa ya afurika asezerewe mu mpera z'iki cyumweru aragaruka mu kibuga akina imikino y'ibirarane ya shampiyona y'icyiciro cya mbere aprfc yari yaserutse mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo igasezererwa na piramide fc yo mu misiri yikubise inkoni y'ibobere kuri uyu wa gatanu yasuwe na musanze fc kuri stade yitiriwe pere i nyamirambo muri uyu mukino watangiye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ikipe y'abasirikare b'u rwanda irimo kugerageza gutsinda musanze fc kugira ngo irebe ko yayisanga ku mwanya wa mbere zo zombi zikawicaraho by'agateganyo n'amanota icumi undi mukino w'ikirarane uzaba ejo kuwa gatandatu uzahuza ikipe ya marine fc na rayon siporo ukazabera kuri stade umuganda i rubavu guhera saa cyenda aya makipe yombi afite amanota atanu rayon siporo ikaba ku mwanya wa cumi mu gihe marine fc ari iya cumi na rimwe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda ikipe iri ku mwanya wa mbere nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino ni musanze fc ifite amanota icumi iya kabiri ni amagaju fc y'akarere ka nyamagabe ifite amanota icyenda kiyovu siporo ikaba ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota umunani ikipe ya cumi na gatandatu ano ya nyuma ni muhazi united ifite amanota atatu jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
jean claude munyandinda urakoze no kuri we duce dusozerera amakuru yacu uno mugoroba ariko imbere yuko duhana agahindukira ngende ndabibukije muri make ko abagwanyi ba M23 babandanya gutana mu mitwe nabo mu murwi wa wazalandu ku mutaga w'uno munsi umurwi wa wazalandu igarura igisagara ca kicanga kiri muri teritwari ya masisi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni igisagara gifatwa nk'igikomeye kuri M23 hagati aho abanyekongo bagera ku majana atatu nibo bamaze kumenyekana ko bahungiye iyo ngwano ya M23 na wazalendo mu rwanda mu makuru yacu y'ejo aho bukera ku mugoroba tuzobabwira uko impunzi zahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya nkamira iherereye mu karere ka rubavu zimerewe muzokumve rero ya makuru igihe cy'isaha cumi na zibiri ku mugoroba ku masaha mu Burundi no mu Rwanda Diana Ninahazwe ni jewe nari kuri mikro muri studio ya gatanu ndabashikiriza amakuru ku ijwi rya amerika yakoze nadia taha na ingenieur justin bari kumwe muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose tunabifuriza wikende nziza kubamaze kutangura